iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na ohiyani itanga ishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha kaze neza mwese twabyakiriye nabi kuko biboneka neza ko iyi leta ititayeho ibibazo igihugu gifise ititayeho ibibazo by'abanyagihugu uwo ni leonce ngendakumana icegera cy'utwara umugambwe sahwanya forodebu mu burundi n'iyo leta yokwemera ikicarana n'abo yinuba hari n'aho nabo nyine bafise ibyo babayagiriza kandi noneho ntabicarana badafise icyo bapfa uwo ni evariste ngayimpenda yaserukiye umugambwe iprona utavuga rumwe na leta y'u Burundi bombi bavuga ku nzitizi ziterwa n'uko leta y'u Burundi ititabye ibiganiro iyarusha muri tanzania ni mu kanya gato mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugenzi wacu rosine munezero arayadushikiriza
urakoze Oriane mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye mu gihugu cya mozambique ahavugwa abanyagihugu babandanya guhunga inyuma y'aho hatangarijwe agahengwe ko guhagarika intambara hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo ikambi ry'impunzi ry'i ruwani mu bumanuko bwa malawi riramaze kwakira abanyamozambike bashika ku bihumbi bitatu n'amajana atanu abanyagihugu babandanya guhunga bavuga ko intambara hagati ya leta n'abo bitavuga rumwe yahagaze yamara ko abanyagihugu baregwa kuba bashigikiye abatavuga rumwe na leta babangamiwe cyane amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'imigwi igwana yatewe ko igikumu mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu perezida philippe nyusi wa Mozambique akaba yaratangaje mu ntango z'uku kwezi ko mu biganiro bategekanya gukora bazoja mu mizi y'icyateye iyo ntambara abantu babiri bishwe kuri uyu wa kane mu gitero cy'ibisasu byatumberejwe ku ngoro ya perezida Mohamed Abdullahi Farmajo wa Somalia igihe uwo mutegetsi mushasha yariko yimukira muri iyo ngoro umuvugizi wa leta w'intara ya Benadir Abdifitar Halane yabwirijwe rya Amerika ko abana babiri bishwe igihe ivyo bisasu vyagwa ku nzu babamwo hafi y'ingoro ya prezida Halane yagiriza abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab ko aribo bakoze ico gitero Prezida mushasha wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ntaco yabaye bivuga ko andiko atawundi muntu yasize ubuzima muri ico gitero co kimwe nuko atawahakomerekeye ico gitero bivugwa ko carondera guhungabanya ibirori vyo guhererekanya cese ubutegetsi hagati ya perezida yahora Hassan Sheikh Mahmud hamwe na perezida mushasha Mohamed Abdullahi Farmajo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yatanze ikiganiro ciwe ca mbere ku bamenyesha makuru kuri uyu wa kane muri ico kiganiro camaze hafi isaha n'inusu Perezida Trump yashikirije ibitari bike bimaze kurangurwa mu kiringo c'ukwezi kumwe amaze ashikiriye amabanga mu vyo yashikirije Perezida Trump yagarutse ku bijanye no gukura akarenge mu masezerano y'ibihugu bihurira ku ibahari Pacifique igenwa ry'abajejwe kumufasha mu mabanga yo kuyobora igihugu hamwe no gukuraho amwe mu mategeko ya leta perezida Trump yatangaje kandi ko leta arongoye yari gushobora kuba imaze gukora ibitari bike iyo hataba igikorwa cyo gutunganya ibyasizwe byononywe n'uwo yasubiriye perezida Barack Obama muri icyo kiganiro hari abamenyeshamakuru perezida Trump yaneguye ibikomeye abimenyeshamakuru mu kuvuga ko bitavugisha ukuri yatangaje ko umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano mu gihugu Michael Flynn aheruka gutanga imihoho atakabikiwe yamara ko abamudodobereje ari bo babi perezida Trump yamiriye kure kandi ibirego bimaze iminsi bivuga ko umugwi wari ujejwe imyamamazo yiwe wagumye ukorana n'uburusiya mu gihe cy'amatora yatangaje ko ataca afise asangiye n'uburusiya cyo kimwe n'abo basanzwe bakorana abashingamateka hano muri leta z'ubumwe za amerika bamenyesha ko umwe mu bategetsi bakorera mu biro bijejwe kwakira impunzi n'abimukira thomas homan yababwiye ko hafi abimukira bose batagira ibyangombwa bazofatwa kandi bakirukanwa ku butaka bwa amerika ibyo homan yabishikirije mu mubonano yagiranye n'abashingamateka b'abademokrate bashika kuri cumi kuri uyu wa kane ni mu gihe abandi bari basabwe gukinjura mwamenya ko perezida donald trump yatanze itegeko mu ndwi ya mbere atanguye amabanga yiwe rivuga ku bijyanye n'abimukira muri rusangi perezida trump yatangaje ko aba- abantu bashika abantu benshi binjira muri amerika bidaciye amategeko n'abarenza ikiringo cy'impapuro zabo z'ingendo babangamiye bikomeye umutekano wa amerika abashingamateka babonanye kuri uyu wa kane bamenyesha ko abimukira bashika ku majana atandatu na mirongo na mirongo umunani na batandatu bafashwe mu ndwi iheze ijana na mirongo ibiri muri bo atacaha kibagira linda sanchez umushinga- umushingamateka w'umudemokrate muri leta ya california avuga ko ibiro bijejwe kwakira impunzi n'abimukira byatangaje ko uyu mwaka abatari bake muri bo bazokwirukanwa ku butaka bwa amerika userukira leta z'ubumwe za amerika muri onu niki hale yatangarije abamenyesha amakuru ko ama- mu matati amaze imyaka itari mike hagati ya palestina na israeli amerika ishigikiye ko haba amaleta abiri ivyo hale yabishikirije mu nyuma y'inama ya mbere ya onu yari yitabiriye kuva agenywe mu mabanga yiwe hale avuga ko kuva kera amerika yamye ishigikiye ingingo y'uko haba amaleta abiri ingingo ishyigikiwe na benshi harimo n'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres naho biri uko hale avuga ko onu irenganya cyane israeli kandi ko ubu amerika igiye gush- kurushiriza mu gushyigikira israeli avuga kandi ko ingingo onu iheruka gufata yo kubuza israeli kubaka ku butaka buri hagati ya palestina na israeli ariko se rikomeye batazokwemera ko risubira gukogwa
urakoze rosine ku makuru udushikirije ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ejo yari umunsi wa mbere w'ibiganiro bihuza abarundi iyarusha umuhuza mu matate y'abarundi yabonanye n'abahora batwara uburundi gusa hamwe n'umuhuza wo hagati mu gihugu bita ombudsman ibindi kuri iyi nkuru pierre claver niyo nkuru ariyarusha abahoze batwara uburundi petero buyoya serivisi ntibantunganya domitiyani ndayizeye hamwe n'umuhuza wo hagati mu gihugu ombudsman edouard nduwimana nibo bashoboye kubonana n'umuhuza mu matati y'uburundi bonyene ibyo bavuganye umuhuza benjamin mukapa yabitubwiye imbere y'uko bicarana Well, I'm hoping that we'll find enough ground to resume normal political life.
nifuza ko turonka akaryo keza ko kuvugana n'abo banyepolitike ingene ubuzima bwa politike bwosubira kuba neza mu mwidegemvyo ibijanye n'uko ubutunzi bwifashe ibihano vy'ubutunzi amakungu yafatiye uburundi gutahukana impunzi hamwe no kugarukana ishuka ciza ca politike nibaza ko tuzobica mu mizi muri iyi minsi tuzomora tuganira And I hope it can be expedited by the conversations we'll have on the next two days.
iyindi migwi y'abanyepolitike igizwe n'abatwara imigambwe batahunze hamwe n'abahunze bamaze gushika iyarusha babwiwe ko umubonano wabo uzobandanya kuri uyu wa gatanu ibiro vy'umuhuza vyavuze ko hakirindiriwe abandi bafite ico bashikiriza cane cane umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD umuhuza yavuze ko abaserukira uwo mugambwe bamubwiye ko bari mu nzira abandi barindiriwe ni umukuru nani senarede rutavuga rumwe na leta hamwe n'izindi ntumwa bazananye bavuye hanze iyo bahungiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo runani anise niyo nkuru yemeje ko bari mu nzira ugusiba kwa leta y'u Burundi muri ivyo biganiro niko kwatumye ibintu bihinduka bica bicika imibonano aho kuba uguhangana hagati y'abo banyepolitike nk'uko babishikirije kubona leta y'u Burundi itashimye kwitaba ivyo biganiro ntivyashimishije imigambwe itandukanye rero nsengenda kumana nicagiye cutwara umugambwe sawanya Frodebu twabyakiriye nabi kuko biboneka neza ko iyi leta ititayeho ibibazo igihugu gifise ititayeho ibibazo by'abanyagihugu Eh, mu bisanzwe nta n'ukundi byari kugenda kuko iyo wa- wishyizeho ku nguvu ni- byaba bimeze uko nyene twebwe rero kubw'iwacu turababajwe no kubona bataje ngo tuvugane ingene abanyagihugu bova muri aya- muri aya marusha barimo ubwicanyi gupfungika ubuso kwangazwa inzara guharigwa ivomo kw'igihugu twari twifuje yuko bari kuza tukabivugana ariko ku- nk'uko bamaze gufata inzira rero y'ingwano gusa umva ntibashobora kuza bo bari muri iyo nzira y'u- y'ingwano tukibaza rero yuko uno munsi abahora baharira baza kubona ko inzira ari iyo batakiri mu nzira y'ibiganiro bariya naho biri uko urubanza rw'umugambwe iprona rutavuga rumwe na leta rwaserukiwe na evariste ngayimpenda hamwe na tasiyano sibumana ruvuga ko habonetse intambamyi ikomeye uyu ni ngayimpenda si bwo bwa mbere abantu bazoba bicaranye bamwe bafite ibyo bagirizwa n'abandi bayifise kandi noneho n'iyo leta yokwemera ikicarana n'abo yinuba hari n'aho nabo nyine bafise ibyo ba- bayagiriza kandi noneho ntabicarana badafise icyo bapfa muri ibyo bi- bi- bitagenda neza uyu munsi muri abo bangajwe muri abo banyurutswa muri abo bicwa muri abo bapfungiwe ubusa ibyo byose bibazwa leta urumva rero bisa ni nk'inzira yo kudindiza ibiganiro twabajije umuhuza ko yari yatumiye leta y'u Burundi nawe arabihakana No, I invited political parties. Uh, jewe sinari nabatumiye nka leta ahubwo natumiye imigambwe kuko naragize igihe cyo kuvugana nabo ariko mu migambwe natumiye harimo uri ku butegetsi kandi wamaze kumbwira ko abawuserukira bari kubaraza ndabiteze kandi murazi ko imigambwe ari ifise uruhara runini mu kugarukana amahoro parties that persuade the people to be peaceful.
ico bikoze itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona ivuga ko itashimye kwitaba ibiganiro ariko ko yahawe ubutumire bwashitse itariki cumi na zitatu ukwezi kwa kabiri ubutumire bwarungitswe n'umuhuza w'abarundi kugira ngo leta y'u Burundi irungike intumwa muri ivyo biganiro bamwe mu bo leta yagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi ko badashobora kwicarana bitavye ibi biganiro aho twavuga nk'uwahoze atwara uburundi petero buyoya bernard busokoza yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu piyo navyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka marina barampama wo mu mugambwe upd zigamibanga leonard nyangoma atwara umugambwe cndd n'abandi bari mu runani senarede rutavuga rumwe na leta mu bitavye ivyo biganiro harimo kandi n'icegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka agatogwasa n'abaserukira amakungu nk'ubumwe bwa buraya ubumwe bwa afurika ishami mpuzamakungu oni n'akarere ka afurika y'ubuseruko niho bari pierre clavine nkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika
kubera ubukene n'inzara birangwa mu miryango y'abanyagihugu bo mu ntara ya ruyigi bamwe mu bagendana umugira wa sida bo muri iyo ntara baratanguye guhagarika imiti yo gupfufahaza sida abo bagendana umugira wa sida bavuga ko iyo miti ibarya mu nda iyo bayitaye mu nda sa ni inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi abahagaritse imiti ntibashimye ko tubafata amajwi ariko bavuga ko bamaze kwitura baserukira mu runani rw'abagendana umugira wa sida rbp plus abo bamaze guhagarika imiti bavuga ko banyoye iyo miti yo gupfupfaza bituma bagira inzara nyinshi mu gihe ibyo gufungura bihagije bitakiboneka maze bikabatera kuribwa mu nda iyo nzara yatumye bamwe mu bagendana umugira wa sida bahunga bakaja mu gihugu ca tanzania nk'uko vyemezwa na ciza godanse arongoye urunani rw'abagendana umugira wa sida mu ntara ya ruyigi ahanini ni uko dufatiye kuri rya miti mikuru bafata umuntu asanzwe abafata mu ntango irasondesha cyane ari nk'umuntu mu gihe atanguye kuyifata hambere ibintu bikiboneka pamwe ishobora ku- gutanga imfashanyo barabaha icyo umuntu ashobora gufungura mu gihe awufashe mugabo kubera ibintu byagiye birakena harimo bamwe baja barahunze no guhunga bahunze inzara aba bahunze baja mu gihugu ca tanzania bamenyesha ko mu minsi ya mbere bashitseyo bagira ibibazo co kuronswa imiti iyo bahungiye bora diedone umwe mu bari mu runani rbp plus mu ruyigi avuga ko yavuganye n'abo bahunze bakaja mu gihugu ca tanzania abo bantu bahunze baratubwira yuko bagenda bagashika muri izo kambi babagiyemo za tanzaniya barashika bafiseho umuti w'ukwezi kumwe kubera ataba baramenyera aho hantu rero bamenyereye ukuntu bashobora kuronka iyo miti kundi umuti wa mbere uheze bigaca bibagora kenshi ndakunda kuronka udutelefone bambwira yuko haciye nk'ukwezi atararonka umuti godase ciza arongoye rbp plus mu ntara ya ruyigi arafise ico asaba abagira neza bahora bafasha abagendana umugera wa sida dusaba yuko abagira neza bogerageza bakagarukira mu migambi bari basanzwe bariko nk'ishirahamwe pamu hamwe ryoba rigikora kuyivura na leta nawe nyine n'umubyeyi ko ugendana umugera wa sida ni umuntu nk'abandi akora imigambi iyo ari yo yose nk'abandi akadufasha kugira tura nyine tugarukire ubuzima bw'abo bantu kuko iyo umuntu amaze gufata umuti aranaga agasubira kuba umuntu akarangura imigambi y'iterambere yose nk'abandi muganga minani pierre arongoye intara y'ubuvuzi ya ruyigi aremeza ko iyo miti ifise ingaruka mbi harimo no gusonza cyane ku bayifata nibyo imiti mbere muri rusange navuga ko ari yose muri irya miti ipfupfahaza ikizeraho nyanganda sida irafise ingaruka mbi ariko zifise uburemere butandukanye hariho rero navuga ingaruka mbi zidakaze cyane zitotuma umurwayi aca ahagarika umuti ariko rero n'izi ngaruka mbi ibimenyetso kenshi bigwiriye iyo umurwayi ariho agitangura umuti ariho agitangura kuwufata niho ashobora kugira ibimenyetso hanyuma uko agenda amenyera uwo muti ibyo bimenyetso bikagenda bigabanuka cyane cyane twavuga ko biba bifatanye biba bijyanye n'iyo miti mu gihe ibyo bimenyetso umurwayi abyumvise agiheza gufata uwo muti cyangwa haciye akanya gato awufashe nibyo birashobora kuba bifatanye n'iyo miti muganga minani Pierre arahanura bagendana umugera wa sida kudahagarika imiti yo gupfupfaza batavuganye n'abaganga twababwira yuko atari byiza guhagarika umuti kuko naho byoshika uwo muti ukamera nabi umurwayi byiza aho ari we wihagarikiye yobanza kujya kwa muganga agasaba impanuro kuko hariho ibimenyetso bimwe bimwe byo nyine bishobora kwijyana hari igihe bishobora kuba ngombwa ko umurwayi afata uwundi muti uba uhuye n'icyo kimenyetso kugira ngo arabe ko yotora agahengwe kubera ibyo bimenyetso ariko rero guhagarika si inyifato nziza mbere bituma iyo ahagaritse umuti aba ariko ari kwegera akarambaraye kuko bituma wa muti ariko arafata niyo byoshika hanyuma agasubira kuwufata iyo ndwara ntibicumva uwo muti Tiza Godance arongoye urunani RBP plus mu ntara ya Ruyigi avuga ko bamwe bagira neza batogarukira kuri abo bagendana umugera wa sida mu kubaronsa ivyo bafungura bishobora gutuma ico kiza ciyongera mu ntara ya Ruyigi kuko bimaze kuboneka ko abigeme n'abakenyezi bigurisha kugira ngo baronke ivyo bafungura bigatuma badashima kubwira ababarondera ko bamaze kwandura mu rwigi fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tuve mu burundi tuje mu rwanda ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu rwanda burasaba abakoresha mituwere ko kubera imirongo minini yabonetse muri uyu mwaka intererano y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani botangura kuyariha imbere y'uko umwaka wa mituweri urangira mu kwezi kw'indwi ni nkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi umwaka wa mituweli uzarangira mu kwezi kwa gatandatu waranije cyane abaturage bavuga ko basabwa gusiragira igihe kinini kugira ngo babone amakarite yabo ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza giherutse gusohora itangazo risaba abaturage ko guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka batangirana na gahunda yo kugenda bishyura mituweli buhoro buhoro bakazageza mu kwezi kwa karindwi bw'umwaka mushya wa mituweli uzaba utangiye baramaze kurangiza kwishyura bose iki cyemezo hari abaturage bamwe bacyakiriye ndetse bemeza ko kije gusubiza ibibazo bagize ubwo baguraga mituweli bakamara amezi arenga atatu batarayibona abaturage baganiriye n'ijwi rya amerika batuye mu murenge wa nyakariro mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba bavuga ko muri iki gihe ibihe by'inzara babivuyemo bakemeza ko bitazabarushya kwishyura mituweli nyine kubera ko ibiraka biri kuboneka umuntu ashakishije ibiraka yayitanga umuntu nyine ayitanze nk'uko bikageza mu kwa gatanu byaturinda uwo murongo muremure nta kintu cyambangamira kuko tumaze kumenya ibyiza bya mituweli nyine ubushize byaratugoye kuko twari twahuye n'ikibazo cy'ubukene ibi bituma tuyitanga dukererewe ariko twese twa- hafi nk'umurenge ntuyemo wa nyakariro hafi ya twese Na- n'abatarabashije kwitangira bara- twasubiye inyuma turabatangira bose barayitanga ukuntu binyorohera dufite ibibina buri kwezi turaterana ukagira amafaranga make ugenda ushyiramo kugira ngo igihe cya mituweli kigere warangije kuyishyura wajya ubona igihumbi ukakibika mwabona hose w'umuryango mukazagera cya gihe mwarayabonye niho bitagora ubushize hari inzara ikabije ariko ibishyimbo bireze n'ibigori iyi gahunda isa nkaho ari nshya ku baturage hari benshi bavuga ko kuyishyira mu bikorwa bizabagora kuko ibatunguye abandi bakanga kuyitabira kuko bakinenga serivisi zihabwa abantu bivuriza kuri mituweli nge ntabwo ndi uw'inaha nayitangiye inaha barabyanga kujya mu ntara biranga tubona aha- aho badutenguha ni ahantu indwara zimwe na zimwe kuri mituweli batazituvura nk'ubu mfite mukuru wanjye wavunitse ariko mituweli ntabwo ibasha kumuvura baduciye amafaranga ijana ku ijana gusa ntabwo bizoroha bitewe n'imibereho turimo ariko bitewe n'uko bigiye kuza vuba vuba kuri benshi bizaturemera kuko ubuzima bwo muri iki gihe buragoye urabona nk'ubu izuba ryaravuye ibijumba byararumbye imyumbati ntakiboneka ari nayo mpamvu twemera ubuzima bukatugora tukajya guhahira kure ariko tukabaho biragoye cyane biranadutunguye iyo bikomeza uko byari biri abaturage basabwa kugenda batanga imisanzu buhoro buhoro kugeza ubwo umuryango wose uzamara kwishyurirwa bakabona guhabwa uburenganzira bwo kwivuza ikigo gishinzwe ubwishingizi bw'indwara mu rwanda cyemeza aho gutangira kare kwishyura mituweli bizorohereza abaturage bafite ubushobozi buke iyi gahunda iteganijwe kuba yarangiranye n'ukwezi kwa gatandatu ukwezi kwa karindwi ubwo mu mwaka wa mituweli uba utangiye abaturage bagahita bivuza batagombye gutegereza asumuta kaboye ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
avugira mu ikoraniro ry'amasengesho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavuze ko amerika yashinzwe bifatiye ku by'uko ubwigenge atari impano ya leta yamara ko ari impano y'imana bumwe mu bwigenge ngenderwa ko ni ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka bifatiye ku kwemera kwiwe perezida trump avuga ko ubwigenge bwo guhitamwo idini umuntu ashaka ari uburenganzira ngenderwa ko yamara avuga ko ari uburenganzira bweramiwe muri iki gihe mu buryo butandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi avuga ko babona ubwicanyi butagira uko buvugwa bukorwa mu izina ry'idini aratanga akarorero k'igandagurwa ry'abantu bari mu madini ari ku rushi perezida trump avuga ko iterabwoba rigeramiye bikomeye ubwigenge bwo guhitamo idini umuntu ashaka avuga ko iterabwoba ritegerezwa guhagarikwa kandi ko rizoruhira gutsindwa perezida trump avuga ko abayisilamu bakunda amahoro bafatwa bunyamaswa bicwa kandi bagakandamizwa n'abagira iterabwoba ba leta ya kisilamu avuga ko hari abagabisha guhonya abayahudi atangaza ko leta ya kisilamu yakoze ihonyabwoko ku bakirisitu perezida trump amenyesha ko ibihugu byose byo ku isi bitegerezwa kuvuga bitarya umunwa ku bwicanyi nk'ubwo ngo ibihugu byose byo ku isi bitegerezwa gukorera hamwe kugira bihangane n'ububisha bwa leta ya kisilamu perezida trump avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zizokora ibishoboka byose kugira zikingire ubwigenge bwo guhitamo idini umuntu ashaka bifatiye ku kwemera kwiwe mu gihugu avuga ko amerika itegerezwa kubandanya kurangwa no kwihanganirana aho amadini yose yubahwa kandi aho abanyagihugu bose bashobora kumva ko batekaniwe avuga ko igihe cyose ubwigenge na cyane cyane ubwigenge bwo guhitamo idini umuntu ashaka bifatiye ku kwemera kwiwe uzoba burekuriwe gusasagara ngo amerika izoguma itera imbere
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james na buriste na buriste ndagukunda cyane
Nonyi Records.
ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye
aho ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika tuboneye akandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na innocent kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na jewe Oriane itanga ishaka ndabifurije umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.